Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere itariki cumi na zibiri ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri kumwe na federika nkundikije kubera ayo makenga bari bagize mu bushikiranganje byabaye ngombwa ko tubikorera akazi twari twazanye rero inyishu rw'ubwo rwandiko ubushikiranganje bwari bwanditse tukizera yuko bazoheza bakabikorera akazi nk'uko bibereye hama tukaronka inyishu idushimisha uyu ni agatongo rwasa icegera c'umukuru w'inamashyiga amateka mu burundi avuga ku vyerekeye igisubizo yarajanye mu bushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati nyuma yaho yimiwe uburenganzira bwo kwandikisha umugambwe wiwe mushasha inkuru ca kimwe n'inkuru y'abantu babiri biciye muri komine bugabira mu ntara kirundo turazigaruka ko mu kanya kari imbere umushinga amateka agatongo wasa ntiyemera ingingo y'ubushikiranganje bw'intore yo hagati mu gihugu imwankira gushinga umugambwe FNL amizero y'abarundi yabishikirije mu muhinga ku muhingamo uyu munsi kwa mbere aho yarishikiye ku biro by'ubwo bushikiranganje itwaje ikete n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijuru ry'Amerika Evariste Nzikobanyanka ari i Bujumbura mu Burundi ikete ry'umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu uriho inyishu umushinga amateka gato rwasa niryo kwigerekerezo rya munani ukwezi kwa cumi na rimwe turimwo iryo kete ribwira ico cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka ko izina ibimenyetso amabara n'icivugo yashikanye muri ubwo bushikiranganji ari vy'uwundi mugambwe umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu pascal barandagiye akaba yavuze muri ubwo rwandiko ko binyuranye n'itegeko rigenga imigambwe mu Burundi ibisigura ko uwo mugambwe mushasha utemewe ku muhingamo wuno wa mbere nyene gusaba ko umugambwe yashinze wemererwa yishikiye ku biro vy'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu ijwi rya Amerika ryamubajije ibijanye n'ubwo rwandiko yishuye ko nawe yarubonye ku mbuga ngurukana bumenyi nk'abandi akavuga ko haba imuhiriwe canke ku kazi mu biro vy'inama nshingamateka urwo rwandiko atarwo yahasanze avuye mu rugendo rw'akazi mu mahanga kuri w'imana yashikirije ko yaruhawe kuri uno wa mbere ageze mu biro by'umushikiranganji yituye agatorwasa avuye muri ivyo biro yabwijwe rya Amerika icamugenza muri make urwandiko naje nararubonye ku muhora mugabo narubonye uyu munsi ariko ntibavuze ko batwanye bavuze yuko hariho ingingo twokwisunga ko kumbure hoba hariho kudahuza neza nuko amategeko abivuga mugabo twebwe ku bwacu twarakurikije amategeko uko abivuga kuko ururimi indome urashaka kuzipanga uko ushaka ukaziha esanse ugombye nta wundi mugambwe rero twitiranwa mu bisanzwe ariko kubera ayo makenga bari bagize mu bushikiranganje byabaye ngombwa ko tubikorera akazi twari twazanye rero inyishu rw'ubwo rwandiko ubushikiranganje bwari bwanditse tukizera yuko bazoheza bakabikorera akazi nk'uko bibereye hama tukaronka inyishu idushimisha icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yari yitwaje urwandiko yatanze mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati rwasa ntiyashimye kubwira ijwi rya amerika ibiri muri urwo rwandiko nico azoca akora ubushikiranganji burongowe na Pascal Barandagiye bumuhebuje ibirimwo ni nyishu kubiri muri ayo makenga canye uwo mwitwararika ubushikiranganji bwavutse aravuga ikijanye n'ibimenyetso aravuga ikijanye n'icivugo ibintu hamwe n'ivyo n'izo nyishu twatanze ntitwagiye inyuma y'ivyo banditse muri urwo rwandiko urwandiko nibangwanka kumwumva muri tayari guhindura izina ntituje mu vyo kwanka canke mu vyo kwemera twe dusaba yuko abantu batekana abantu bakagerageza kumva yuko uwo ari we wese afite uburenganzira bwiwe bakabwubahiriza ata kintu kimwe cyangwa ikindi umuntu yogira urwitwazo batabwubahirije ubwo burenganzira twizere ko bazobwubahiriza ivyo biruko mu gihe mu Burundi hari iyindi migambwe yagiye iremererwa yiyonkoye ku yindi akarorero na Kafrode Bunyakuri iraga iryandadaye wemerewe mu mwaka wa bibiri n'umunani wiyonkoye kuri sawa Nyafrodebu washinzwe na Dade Melchior mu gihumbi kimwe magana cenda mirongo icenda na kabiri iyo migambwe irangwa n'igicapo c'isake inasangiye n'indamutso y'igipfunsi kiraba hejuru umushinga amateka agatorwasa nabo bafashanije mu ishingwa ry'umugambwe FNL amizero y'abarundi bari bashikanye mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ibisabwa ngo umugambwe wabo wemererwe kwigerekerezo rya 14 ukwezi kw'icenda uno mwaka Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika urakoze evariste umudamu yitwa ishimwe nadine aba mu murenge wa mayange mu karere ka bugesera yaminuje mu byerekeye ubwubatsi uyu mudamu akiri muto yahisemo gutungwa no kubumba ibikombe binini bita vaze mu rurimi rw'igifaransa akoresheje impuzu zishaje ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika asunta kaboyi ari kigali mu rwanda nyuma yo kurangiza kaminuza igice kimwe yigiye mu rwanda ikindi akakigira muri burkina faso aho yigaga ibijyanye n'ubwubatsi nadine ishimwe yahisemo gukora imirimo itari imenyereye mu rwanda yo kumva amavaze aterekwamo indabo ariko yifashishije imyenda ishaje nagiye kumusura iwe mu rugo mu murenge wa mayange ntumva uburyo umwenda woroshye wavamo vaze ikomeye yahingwamo ururabo rukereramo ariko nahavuye maze gusobanukirwa hari imyenda wenda uba waratoraguyeho mu busitani wenda barayitaye ubanza kuvanamo wa mwanda ukawuduka muri ya mvange wakoze y'isima y'isima n'umucanga warangiza ukaza kuwanika ku iforomo uko ubifuza ko uza kuba ufite iforomo noneho ukaza ikaza kuma ukazategereza iminsi irindwi usukaho amazi iminsi irindwi ukavana ku iforomo ivaze baba bayibonye nk'itaburiya yanjye yavamo nk'ivaze yo gutereka mu nguni mu nzu ku nguni nshaka nk'inini cyane bikabije nkoresha wenda nk'ishuka igitenge ingano y'ivaze iterwa n'umwenda ufite uko uba munini uko havamo ivaze nini uko uba muto niko avamo ivaze intoya uyu mutegarugori amaze kugira abana babiri avuga ko kugeza ubu usibye ko amaze kuzamuka iwe mu rugo yamaze no gufasha abaturanyi be kuko batakijugunya imyenda yabo ishaje ahubwo bahitamo kuyimugurishaho kwa ko natagize imyenda yanjye ishaje kwa kwanga nyine kwangiza ibidukikije imyenda yaje kunshirana kuko nyine amavaza yarakunzwe nkoresha ya yindi yanjye ndagurisha imyenda iranshirana ubu nsigaye ngura imyenda aba imyenda ishaje abaturage baraza bakayibagurira ku kiro ku mafaranga magana atanu barabimenye ntawe ugita umwenda nsigaye narabaye wa mudamu w'imyenda ishaje ndatamvuga ati ya myenda wa mudamu w'imyenda ishaje ni ukuvuga ngo nta mu by'ukuri uwamaze kumenya ko aya mavaza abaho ntabwo agita umwenda ushaje kuko azikazi ko nyine ni imari uyu mushinga wa ishimwe wabashije gufasha n'abandi bana b'abakobwa barangije amashuri yisumbuye ariko ntibagire amahirwe yo gukomeza kaminuza nasanze ishimwe akoresha abakobwa bari hagati y'imyaka cumi n'umunani na makumyabiri n'itanu nabo bemeza ko amafaranga bahembwa yabakuye mu bukene iyi narangije imanite mitanza nifatanya n'uyu mumama ku kwezi bampemba ibihumbi mirongo itatu nimba umubyeyi wanjye yarafataga ku kuheya akaduhahishirije akajya kuguramo aya mavuta akajya kuguramo iyo sabune urumva nanjye mfite ikindi nongeyeho ntabwo ayo ngayo akiyasohora nanjye byose nabigura rwose kuko amafaranga aba ahari kandi numva kuri njye aba ahagije mirongo itatu y'inyabonye biramfasha kandi nkafasha no mu rugo ahangaha biramfasha kuko iyo ndi hari iwacu mba ndi kurumbana n'abandi urumva nyine iyo umuntu ari muri karitsiye cyangwa mu rugo abasore baboneraho bakaza bakavuga ngo uriya babona nyine wabuze isabune yo gukaraba bakaza bakagushukisha amafaranga barangiza bakagukorera ibya mfurambi ugasanga baguteye inda ariko twebwe iyo turi aho tuba twiyicariye hano mu mahoro dukora n'akazi kacu n'amafaranga yinjira umwuga ishimwe yahisemo wo kubumba kandi yaraminuje avuga ko ari icyemezo yafashe kitamworoheye kuko usanga n'abaturanyi bamuca intege benshi bamubwira ko amashuri afite adakwiranye no kwirirwa atoba isima n'umucanga nk'ubu ngubu ubona nk'ukuntu nsanze nsa ubu ngubu niko gatoya ngakize ngakize mu kanya njye gutangira gusiga amarangi ubundi iyo ndimo ndabumva mba nabaye mbasa nabi cyane pe ku buryo umuntu harimo nk'umuntu aza akavuga ati e wowe nzi wize cyagiye wari wambaye ingofero ni wowe uri muri sima wambaye gutya ati ibyo ni ni ukuvuga ngo rero ibicinege nabyo ntabwo byabura ariko utagatinga icyo intego wowe ufite uko byibura ku munsi gurisha nk'ivaze y'ibihumbi icumi ushobora wenda nko kugurisha nk'amavaze nk'atanu uyu munsi wamara nk'ikimana nagurishije ariko nk'urugero ngurisha nk'ivaze y'ibihumbi icumi ubwo rero navanyemo n'abakozi nkoresha n'ibikoresho byose nakoresheje byibura ku kwezi nzigama nk'ibihumbi mirongo inani uyu mutegarugori yabwira ijwi rya amerika ko umushinga we azawugeza no ku bandi banyarwanda badatuye mu bugesera ndetse yemeza ko hari abamaze guhugura abakomoka mu ntara y'amajyaruguru batangiye gukora aya mavaze bifashishije imyenda ishaje asumta kaboyi ijwi rya amerika mu murenge wa mayange mu karere ka bugesera
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
ntayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo vowa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu
ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
tukivuga ku nkuru yo mu rwanda kandi umucamanza muri sentare yungururizwamo imanza ntiyaburanishije urubanza ihunguriro rikora ibireti horizon sopirwa riregwamwo umunyemari paul muvunyi kunyuruza umutungo ungana n'imiliyaridi zibiri z'amafaranga ni inkuru ya eric bagira ubusa ari i kigali mu rwanda bwana paul muvunyi yagaragaye mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga ari mu ipantaro y'umukara ishati y'umweru n'inkweto z'umukara yari yunganiwe n'abanyamategeko babiri metre christophe niyomugabo na metre alfred bandora uruganda rutunganya umusaruro w'ibireti mu karere ka musanze mu majyaruguru y'u rwanda horizon sopirwa narwo rwunganiwe n'abanyamategeko babiri metre isayim hayimana na metre manuel abijuru uru ruganda rurarega umunyemari muvunyi icyarimwe n'umuyobozi w'ikipe y'umupira w'amaguru mu rwanda royal sport kunyereza amafaranga yarwo ubwo yari akirubereye umuyobozi w'inama y'ubutegetsi mu bihumbi bibiri na karindwi muri yo harimo amadolari y'amerika miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri akomoka kuri toni makumyabiri z'umushongi w'ibireti ngo yagurishije mu mahanga n'andi asagaho miliyari imwe y'amafaranga y'inzitiramubu bavuga ko yakomokaga ku isoko bahawe na minisiteri y'ubuzima baramurega ko ayo mafaranga yose atageze kuri konti ya horizon sopirwa ibyo kimwe n'ibindi ariko bwana muvunyi yarabitsindiye mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi horizon sopirwa irajurira mu kujurira horizon sopirwa iravuga ko umucamanza mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi yabogamiye ku munyemari bwana muvunyi mu rukiko rw'ikirenga abamwunganira bahise bazamura inzitizi imbere y'uko urubanza ruburanishwa mu ngingo z'ubujurire bavuze ko hari amasezerano y'ubugure yo mu bihumbi bibiri n'umunani hagati ya horizon sopirwa na horizon group ayo masezerano mu ngingo yayo ya munani ngo avuga ko haramutse habayeho ukutumvikana n'andi makimbirane byose byagombye gukorwa mu myaka ibiri waguze sosiyete yari amaze kuyegukana abanyamategeko baravuga ko horizon group yegukanye uruganda rutunganya ibireti mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri bakavuga ko kubera ayo masezerano atubahirijwe nta rukiko rufite ububasha bwo kwakira ikirego kuko ngo horizon sopirwa yatangiye kuregera mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu uku kurega muvunyi mu buryo abamwunganira bita bw'impitagihe ngo ni ukumuhungabanyiriza umutekano n'inzitizi abunganira uruganda rutunganya ibireti bavuga ko yabatunguye kuko batari barayimenyeshejwe barafata ibimenyetso nk'uburyo uruhande rwunganira muvunyi rwahisemo bwo gutinza urubanza bisunze ingingo z'amategeko bagasaba kubihanirwa kuko ngo si ikimenyetso gishya urundi ruhande rwavumbuye bagashimangira ko urundi ruhande rwagombye kuba rwarakigaragaje na mbere kose abunganira muvunyi bavuze ko bagishyize mu buryo bw'ikoranabuhanga rikoreshwa mu nkiko rizwi nka sisiteme kuva mu kwezi kwa gatandatu y'umwaka abunganira uruganda rutunganya ibireti kandi baravuga ko ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyavumbuye ko uru ruganda rutagaragaje umutungo warwo rwagombaga gusorera uko bikwiye bituma bagihanisha miliyoni zisaga magana arindwi z'amafaranga bakavuga ko byose byagizwemo uruhare n'uyu munyemari uruhande rumwunganira rwo rwabwiye umucamanza mu rukiko rw'ikirenga ko icy'imisoro cyari cyaravuye mu nzira kuko minisiteri y'imari n'igenamigambi yagiranye amasezerano na sopirwa ifata imigabane muri urwo ruganda bakavuga ko abo bahanganye baregera ibitariho muvunyi wahawe ijambo akanya gato yavuze ko ibyo akorerwa ari akarengane aravuga ko horizon sopirwa ari ishami rya horizon group kandi ko nta hererekanyabubasha ryabayeho mu kugura uruganda rutunganya ibireti rujya mu maboko ya horizon group arumvikanisha ko amasezerano y'ubugure yahonyanzwe umucamanza yasabye uruhande rwunganira muvunyi kugira icyo ruvuga ku by'urundi ruhande rwemeza ko umucamanza mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi yaciye urubanza kandi yari yarihanwe basubije ko urukiko rwasuzumye ubwihane rutegeka ko inteko yaburanishaga urubanza itahinduka kandi ko byari byubahirije amategeko muvunyi ahakana ibyo aregwa akavuga ko amafaranga yari kuri konti z'uruganda kandi ko yanakoreshejwe mu nyungu zarwo ibi ni ibirego byaburanishijwe bwa mbere n'urukiko rw'ubucuruzi rwa musanze rutegeka ko muvunyi yishyura amadolari miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri muvunyi yajuririye icyemezo cy'umucamanza wa mbere mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi birangira umucamanza amugize umwere ari nayo ntandaro yo kujuririra mu rukiko rw'ikirenga bikozwe n'uruganda rutunganya ibireti kuko kubwo abarwunganira basanga umucamanza mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi yaragaragaje ukubagamira gukomeye kuri muvunyi umucamanza mu rukiko rw'ikirenga yavuze ko agiye kubanza gusuzuma inzitizi uruhande rw'umunyemari muvunyi rwamugejejeho akazazifataho icyemezo urubanza rukazabona gukomeza iburanisha ritahari riri ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa cumi n'abiri uyu mwaka bagira ubusajwi ry'amerika i kigali
murisanga kuri telefone kandi dufite eugenie eugenie uraho neza ndakumva nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego agakamunda wishyura ibihumbi mirongo ibiri
hano turi kuri radiyo ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe eee namwe mba muri he ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye
tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe abandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risameranira i washington dc mu kirundiro mu kinyarwanda mu rwanda philippe mpayimana yigeze kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu akaba aherutse gushinga umugambwe ppr uharanira iterambere ry'abanyarwanda ku wa gatandatu yarimwe uburenganzira bwo guha ikiganiro abamenyeshamakuru yari yatumye ko icyo kiganiro kugira ngo amenyeshe imigambi y'umugambwe wiwe mu kiganiro ni mugenzi wacu edi rwema mpayimana avuga ko ari ikibazo gikomeye kuko yari yarabimenyesheje ubutegetsi tubatega amatwi
twebwe twakomeje imirimo yo gutunganya gutegura ishyaka ryacu nta rubanza twashoje twakomeje gusa kwizera ko bariya bagombaga kuduha serivisi ntibayiduhe bazabidusobanurira imbonankubone ariko bitagiye mu rubanza ubwo rero nyine twakomeje ubuzima busanzwe dukomeza kwita ku byo twifuza kugeza ku banyarwanda tutitaye cyane ku kuba umwe muri abo banyarwanda yaraduhemuye nta kuboko kwa leta mubona muri icyo gikorwa nta kimenyetso twigeze tubona kuko ibyo twakoze byose twakoranye hagati n'abayobora iyo bare yaba manaja na nyiri bare tutigeze tubona ku buryo ibyerekeye leta twari twanyuze mu nzira zabigenewe kujya ku karere no kujya kuri polisi kandi tunagiye no kureba polisi baratwakiriye gusa ntabwo rwose ibyo twanifuje yuko byabamo kuko ntabwo bikwiriye ntabwo twizera ntitunifuza yuko icyo kimenyetso cyagaragara
bwana mpayimana kuri uwo munsi wa gatandatu icyo wari ugamije kwari ugushyira ahagaragara gahunda yawe uyereka itangazamakuru nyuma y'uko ushinze ishyaka peperi riharanira iterambere ry'abanyarwanda uburyo ishyaka rishingwa mu rwanda ndibaza ko hari amategeko akurikizwa ese ishyaka ryawe koko wamaze kuryandikisha ni ishyaka ryatangiye gukora
oya mu by'ukuri iyo gahunda n'abanyamakuru iri mu rwego rwo kumenyekanisha ishingwa ryaryo nk'uko nabimenyesheje abayobozi ariko kurishakira ibyangombwa ni intambwe ya kabiri ikurikiraho ni ukuvuga nkijya hamwe na bamwe mu banyarwanda tugashinga ishyaka ni ngombwa yuko tubamenyesha noneho tukazajya noneho gushaka ibyangombwa nyuma ntibibuza nyine ko ishyaka riba ririho rishobora gukoresha amanama y'ishyaka kandi ishyaka ritarahabwa uburenganzira ariko kumenyesha abantu ko iryo shyaka ryavutse nibyo byonyine twariho dukora urakora iki kugira ngo ryandikwe ku mugaragaro ritangire rikore ku mugaragaro
rigomba kumenyekana bikamenywa natwe tukaba twisuganya dushyiraho inzego z'ishyaka twongera umubare w'abarwanashyaka noneho tukazafata gahunda ntabwo ari ibintu byo kwihutisha cyane ni ni ibintu mbese turimo dutegura bizagira itariki bikamenyeshwa uru rugendo rwawe rwa politike mu rwanda warutangiye wiyamamaza nk'umukandida wigenga ku mwanya w'umukuru w'igihugu aho watsinzwe dore ko wabonye amajwi zeru n'ibice mirongo irindwi na bitatu ku ijana urongera wiyamamaza nanone nk'umukandida wigenga mu matora y'abadepite uyu mwaka ni iki cyatumye noneho ufata icyemezo cyo ku- cyo- cyo gushinga ishyaka aho gukomeza ushakisha kwinjira muri politike kuri wowe ku giti cyawe nyine eh, umushinga natangaje ku giti cyanjye abanyarwanda barawushimye wari umushinga ushingiye ahanini gu- kunoza no gukundisha abaturage umurimo wa politike kugabanya ubwoba no gusebya umurimo wa politike biranzwe mu banyarwanda ugasanga abayobozi badakunzwe cyane abaturage babatinya Eh, iyo rero gahunda yari ishimwe niyo mpamvu nifuje ko twayigeraho eh, nubwo nk'umukandida wigenga nyine ntabishoboye noneho eh, kuba mu bamwe bari bashyigikiye bemera ko dukora ishyaka biri muri gahunda eh, inogeye eh, igihugu cyacu cy'uko gukorera hamwe eh, nasanze bifite amanota kurusha uko umuntu umwe yavuga nubwo yavuga byinshi kajana eh, nasanze nyine harimo akantu k'akanegu gatoya ntibimbuza ariko gukomeza gushyigikira abandi bakandida bigenga bazazana nyuma yanjye ariko nyine ah, abi- aba- abishyize hamwe baruta umwe mpayimana aba ashobora kuvuga ngo ah, impamvu utatowe impamvu wabonye amajwi make cyane nuko wenda politike yawe cyangwa se gahunda yawe itashimwe n'abanyarwanda bo wababwira iki ntabwo ari ibyo ntabwo ari byo kuko eh, u rwanda icya mbere cyo tugomba buri gihe kurushyira muri gahunda ndende ya demokarasi iriho ikura igomba gukurikira urugendo rugoye Eh, yewe rero ndazi abanyarwanda twahuye hirya no hino mu gihugu ndazi neza ko bayishimye eh, kandi amajwi yabonetse ntabwo ari make ni menshi cyane eh, kuko hari n'igihe eh, isesengura ry'amajwi y'abantu batora mu rwanda rizagera igihe eh, rikaba ryihariye rikaba ryihariye ntihabe gusa ko amajwi ari aya n'aya ahubwo tunamenye duti ese eh, ni ukubera iki ari aya majwi Eh, kuko nka kuriya bavuga ngo mpayimana yabonye amajwi ngo zeru n'ibice eh, dushobora kuzasanga iyo zeru n'ibice ifite agaciro kanini mu gihe igihugu kizaba gihaye agaciro ba nyamuke bafite ibitekerezo byiza n'imishinga myiza kuko muri ino afurika eh, buri gihe ntabwo ari uko abantu benshi cyane bahuriye ku kintu baba bafite ukuri kwa nyako niyo mpamvu abatoye aba- ari bake rimwe na rimwe bashobora kuba bafishu- bafite ukuri gukomeye cyane Mm. Ah, hanyuma nka- nk'aba- nk'abibaza agashya cyangwa se akarusho ishyaka peperi riharanira iterambere ry'abanyarwanda rizanye ah, mu kibuga cya politike mu rwanda andi mashyaka cyangwa se abandi banyapolitike bataragaragaza ni nk'iki
agashya ni ni ubwigenge bw'ishyaka no guharanira cyane gukorera abaturage ariko amashyaka Eh, yandi ashobora kuvuga ko ubwo bwigenge nabo ba- babufite Eh, amashyaka ah, muri kino gihugu akenshi em, ntabwo ba- n'abanyamakuru n'abantu benshi bakunze kubaza bakavuga batese ishyaka ryanyu rivutse riri mu kwaha kw'irihe shyaka riri mu ruhe ruhande ugasanga nyine urwo rugendo rutaragerwaho eh, ku buryo mm, biri mu gashya twifuza uko abanyarwanda bari- baryisangamo bazi neza yuko bagiye gutanga ibitekerezo byabo aho kugenda bavuga bati uriya muntu agiye kutugurisha uriya muntu yagiranye amasezerano na kanaka urumva ko ako ni agashya niko nifuza U- ushatse kuvuga ko ah, amwe mu mashyaka yo mu rwanda aba afite aho abogamye cyangwa se uruhande ahagazeho cyangwa se ntiyibona nk'aho ari amashyaka yigenga nyako ntabwo eh, ari jyewe ubivuga ni niko bivugwa niko bakunze kubaza nicyo gishishikaje abantu kumenya icyo ishyaka peperi icyo ari cyo Eh, murabizi vuba aha ngaha nibwo eh, bwa mbere hari ishyaka eh, twumva yuko ryigenga ryinjiye mu nteko y'abadepite ririya shyaka eh, rya green party Eh, eh, birashimishije rero haramutse hari n'irindi eh, ariko hari na pesi mberakuri Eh, kuko ayandi mashyaka menshi yakoze bloke imwe n'ishyaka riri ku butegetsi urumva rero yuko eh, kaba ari agashya haramutse haje irindi akaba abaye amashyaka akora mu buryo butandukanye ari menshi philippe mpayimana umuyobozi w'ishyaka peperi riharanira iterambere ry'abanyarwanda guma kuri telefoni reka noneho twakire n'abakunzi b'ijwi ry'amerika bifuza kugira ibyo bakubaza reka duhere kuri calixte wiriwe neza ikintu yifuza kubaza uwo mugabo yifuzaga kumubaza nk'ishyaka yarayishinze yategura yatangira ibiganiro barabyanga afite icyizere cy'uko bazemera kuryandika rikemerwa mu gihugu icyo ni icya mbere icya kabiri nigeze ku- avuga yuko cyo bivuga yuko umuntu afatawe cyitegererezo ari perezida wa repubulika nyakubahwa paul kagame none yashinze ishyaka araza kunsobanurira niba avuga rumwe n'ubutegetsi rumwe n'ubutegetsi Eh, murakoze ibibazo ni byiza Eh, icya mbere cyerekeye iriya nama n'abanyamakuru yari iteganijwe ku wa gatandatu eh, nabamenyesha ko ntabwo nabujijwe gukoresha iyo nama Ah, nahemukiwe na nyirakabari Eh, ntabwo rero nabujijwe mu gihugu eh, uburenganzira bwo gukoresha n'abanyamakuru burahari bu- ntabwo ari ubwa mbere nkoresha inama n'abanyamakuru Eh, nta mpungenge rero binteye ni jyewe gusa ubutaha eh, nzajya amenya guhitamo neza umunyarwanda w'inyangamugayo udahemuka Eh, abanyarwanda bari ku isi bose bumve ko ntabwo nabujijwe gukoresha inama n'abanyamakuru narabangamiwe urwego nabangamiweho nyine mm, birumvikana abantu baribaza batari ko leta nta ruhare bifitemo nta perereza rihagije nakoze ryatuma nsubiza iki kibazo ariko kugeza ubu ibyo nzi ni uko bigarukira ku bushake bwa nyirakabari wahisemo eh, ku- kuntaba mu nama Eh, nuko rero ikibazo cya kabiri eh, muravuga muti ko nizeye gute ko mm, bizemerwa Eh, amategeko agenga amashyaka arasobanutse amananiza nizeye ko atazaba menshi Eh, tuzagerageza gukurikiza amategeko y'igihugu ndetse mm, na biriya bihe byambayeho byatubayeho ejo bundi bizatubera isomo kugeza ubu ntabwo abanyarwanda bakunze kwishyira hamwe ngo bakore amashyaka mashyashya kuko nyine amashyaka ahari abenshi ba- bayibonamo ariko icyo naga icyo nabonye ni uko hari abandi benshi cyane benshi cyane batayarimo benshi cyane bariho biyandikisha igihe rero abantu bazaba bamaze ku- kuba benshi bagwije umubare usabwa eh, nta kuntu eh, igihugu kitazatwemerera icyo itegeko riduhaho uburenganzira ku kibazo cya gatatu undi yabajije eh, rwose eh, nyakubahwa perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame eh, ni umuntu ufite ubushishozi eh, bwe ku giti cye akanagira ni- n'ubuyobozi abantu benshi bariho bigiraho Eh, kumwigiraho rero ntibi- ntibivuga gusa ko umuntu ajya mu ishyaka rye nkunze kuvuga ko eh, o- ishyaka ryunguka abantu rikunguka abahanga eh, iyo ribuze abantu ri- ricika intege niyo mpamvu mbere yo kureba na hari ibintu bibiri tureba tugahitamo Eh, niba rero dushobora kumwigiraho mu bintu byinshi byiza ntabwo twatinya kubivuga ngo ni uko tutari muri iryo shyaka ikindi cya kabiri burya kujya mu ishyaka runaka bigira inzira bicamo bigira imishyikirano abantu bacamo eh, abayobora amashyaka baraganira baki- bakareba niba bahuza inzira niba rero tutaragira ibyo biganiro tuvuge yenda ko bizaba eh, nibiba ngombwa icyo nzi ni uko eh, ntabwo nyi- dushingira ishyaka kunenga cyangwa kurwanya andi mashyaka harimo n'ishyaka riri ku butegetsi turashingira ishyaka rishya ppr kuzuza no gukorera abanyarwanda ku byo tubona bitarakorwa
turashimiye eh, edi eh, n'umutumire wiwe eh, nshuti mwese mukunda iradiyo y'ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fasire na jeffrey badufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye turabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateka akamo mubandanye mwumviriza ibintu biganiro by'iradiyo y'ijwi ry'amerika mbwire rero amahoro n'umugoroba mwiza mwiza